bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri zya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze mutazanye sandorare nta murefije azohambwa mu babembe nga nibabarondera akaburi hariya kiwayo umurefije yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye ni uko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dusingura bene wacu bagize ingorane aba ni bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya murongwe iri mu karere ka fizi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bagaruka ku kibazo c'ikena ry'amatongo yo gushingura ababo bitavye imana iyo nkuru co kimwe n'ikibazo c'ikena ry'ifumbire cabaye ndanse mu ntara ya cibitoke mu burundi turazigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko gusubiranwo mu bagize komisiyo yigenga ijeje gutunganya amatora muri kenya kubandanya nyuma y'amezi yababa indwi amatora aheze batatu mu bari mu bagize uyo murwi ejo baratanze imihoho basigura ko uyo murwi udakora neza kandi hari abivanga mu bikorwa vyabo abo batanze imihoho basiguye ko babuvuyemwo bisunze amakenga yashikirijwe nyuma y'ivyavuye mu matora yo mu kwezi kwa cumi mu kiganiro haye abanditsi n'abamenyesha amakuru ejo ku munsi wa mbere nairobi margaret mwacanya umwe muri abo batanze imihoho yavuze ko abarongozi bayo bananiwe n'igikorwa bajejwe sentare nkuru muri kenya muribuka ko yahakanye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa munani ivuga ko komisiyo iyategura itubahirije ibwirizwa nshingiro hamwe n'amategeko ku mugabane wa afurika kandi leta ya somaliya yatangaje ejo kuwa mbere ko yiteguye kuganira na leta ziyunze z'abarabu inyuma y'umunsi umwe ico gihugu kivuze ko gishobora guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare caha abasirikare ba somaliya ivyo biganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo vya kidiplomasiya vyadutse nyuma y'aho abajeje umutekano ba somaliya bafatiye ku kibuga c'indege c'i mogadisho ishakoshi zitatu zirimwo amafaranga azanywe n'indege ya gisivile ivuye muri leta ziyunze za z'abarabu ku itariki ya munani ukwezi kwa kane leta ziyunze z'abarabu zavuze ko izo miliyoni zaba bacumi z'amadolari y'abanyamerika yari agenewe kuriha imishahara y'abasirikare ba somaliya baharurwa mu bihumbi bibiri n'amajana ane n'indwi hamwe n'ibindi bikorwa vyo mu bigo bitatu bitanga imyimenyerezo ku basirikare radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu ata nkomanzi muciye ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com abakunzi b'ijwi rya amerika muri muci bitoke no mu kambi ya murongwe mukaba mufise facebook muradukurikira kuri voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika iradiyo y'abafaransa rfi yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko wahoze ari perezida wa tanzania benjamin mukapa hakaba n'umuhuza matati y'abarundi yategekanya gutuma ko ibindi biganiro kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa kane entebe muri uganda ni mu ntumbero yo kuraba ko hari amasezerano yoshikwa ko imbere y'uko amatora ya kamarampaka agamije guhinyanyura zimwe mu ngingo z'ibwirizwa nshingiro ategekanijwe ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu kuza mu burundi ariko kuno wa mbere komisiyo y'umuryango ubumwe bwa afurika hamwe n'ishami mpuzamakungu onu barasohoye itangazo rivuga ko leta y'u Burundi idatera intambwe muri ivyo biganiro radio RFI ivuga ko ubumwe bwa afurika na onu baciye basokora iryo tangazo nyuma gato bamaze kurisohora ku rubuga rwabo rwa internet muri iryo tangazo RFI yavuze ko ayo mashirahamwe yasaba leta ya Pierre Nkurunziza kwisubira ko ikareka kuguma aho ishingiye ikitaba ibiganiro bigamije kurokora amasezerano y'amahoro yasinywe i Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri icatumye iryo tangazo rica rikurwa ku rubuga rwa internet rw'umuryango umwe bwa Afurika ku muhingamo ku munsi wa mbere gushika n'ubu ntikiramenyekana Amakuru yo mu ntara zigize igihugu c'u Burundi duhereye mu ntara ya Cibitoke hibonekeza ubukene bw'ifumbire y'ikizungu harabarimye bidogera ubuyobozi bw'uburimyi mu ntara ko batabaronsa iyo fumbire kandi baramaze kuyirihira amafaranga menyesha amakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Fidelite ishatse yaravuganye n'impande zose maze adutegurira ino nkuru intara ya cibitoki iri mu ruraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi igice cayo kitari gito kiri mu kiyaya c'imbo ahasanzwe harimwo umuceri imirima y'umuceri nayo ibangamiwe n'ikena ry'ifumbire y'ikizungu uba ufise ifumbire urirabura usanga ari mwiza wowe nawe utagira ifumbire uracekurira nk'ubwaha anye muri iyi mirima yose nk'uwo tubwire uti kumbure ura- ura- ifumbire nta fumbire iriko ntuwa ntubona nk'uyu uye uyifumbire irimo n'uyu ifumbire irimo ariko uriya ayifumbire ntayarashira mu ryaho ntubona nk'uriya ah, uriya wo hirya urabona hari umuceri weruka hariya kandi urabona ko ukuze ujya biragaragara ko atafumbire arashiramo nk'urya muceri yatatera ifumbire ico bigenda gute adateye ifumbire wumva yosarura urapfa rwose umuceri ugizwe n'ifumbire uyu ni umurimyi w'umuceri twasanze mu kiyaya kirimamwo umuceri mu ntara y'ibitoke hirya no hino y'ikiyaga citwa dogodogo muri iyo mirima y'imiceri nk'uko twabibonye harimwo isa neza itotahaye n'iyindi irimwo imiceri isa n'igomba kubenja bamwe muri bene iyo mirima isa n'ibenje harimwo abo twavuganye maze atubwira ko babuze ifumbire yo kwitabira urabona twebwe turabarimyi tugaca dukurikirana amategeko ya leta yo kuvuga twiyandikishe ku ifumbire nk'abarimyi twariyandikishije rero nka jewe mfishe imetero zanjye zitatu z'umuceri n'inusu nari niyandikishije ubufu kundwi basi turarindira urazi ko turi havanse mu nyuma tukajya kugombora harageze igombora rigeze turagenda ngo tugiye kugombora ifumbire dushitse ku biro ku idepo badepozaho ifumbire dusanga nta fumbire iri mu idepo turicara baguma batubwira ngo turindire turindire turabura ifumbire baciyandikisha abo barimyi batanze ingwate y'amafaranga bivanye n'imifuko bashaka kugura ni ukuvuga ko batanga ibihumbi bitanu ku mufuko iyo fumbire yategerezwa gutangwa kuva mu kwezi kwa kabiri ariko mu biyandikishije bakanatanga n'amafaranga y'ingwati harimwo abemeza ko bayironse mwe mwaronse ifumbire yego narayironse kugira ngo ironke byagenze gute barayizanye bahejeje gusomba baca batanga iminsi yo kuja kuyitora ni ukuvuga ko wewe wa- wa- warihuse kuja kuyitora yego je naciye nyaruka kuja kuyitora uriko urayitora abona mungana gute abantu ifumbire yari nyinshi cane gose ariko rero bavuga ko bataronse je sinobimenya kuko umugabo yuguru iwe wa bukeye urumva je naragiye nararonse abo batayironse bavuga yuko bagiye basanga yaheze bakamenyesha ko uburongozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara babanditse ukundi gusha babasaba gutanga n'amafaranga yari asigaye ariko ko kuva mu kwezi kwa kabiri gushika no mango bataronswe ifumbire mu nyuma baradutumaho kandi abantu bagomboye amajeto boyazana bakayadepoza ukabandika bundi bushaje duhitamo kugira kwanza amakenga ariko tumaze kubona babiduhamagarira ku bwinshi naradepojeje amajeto y'ubwo bufu kindwi twarindiye n'ubu kugeza uno munsi ntituraronka ifumbire mbere kuva dutanga ayo mafaranga tukaronka amajeto amajeto tukayatangaho baduha ifumbire ifumbire ntiraboneka n'amafaranga ntiyabonetse amafaranga yose twarayatanze yuko ntiboguha jeto utarariha amafaranga yose atubwira ngo nimurorere gusa ifumbire izoza nimurorere nimurorere gushika ubu twararoreye kuva mu kwa kabiri ubuntu kwa kane kurenga nta fumbire turaronka nk'ubu nari mfite umuceri uri kurasambura urabuze ifumbire yo gushiramwo ya nyuma ndafite umuceri ugize ukwezi utewe nta fumbire ndashiramwo seka imirima yose iriko irapfa gusa sije jewe nyene abarimyi bose bariko bararira naho biri uko si abarimyi bose baronka amahirwe yo kuja ku ntonde z'aboroherezwa na leta mu kuronka ifumbire y'ikizungu bamwe muri bo babiterwa n'ubukene bwo kubura amafaranga y'ingwati asabwa abandi nabo bakabiterwa no kutamenya hakaba n'uwundi mugwi w'abandi babireka nkana abo bose baraheza mu kuronka ifumbire bakaja kuyigura ku bayironkejwe canke abadandaza basanzwe kubera ko abari ku ntonde bose bataronse baronse iyo fumbire abaja kuyigura bavuga yuko yaciye izimba mu gihe abaja kuyironka mu buyobozi bw'uburimyi mu ntara agafu kiro mirongo ibiri na bitanu bakariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu na mirongo ibiri n'umunani abaja kuyibagurako canke abaja kw'isoko abo bavuga yuko igiciro ciyongereye gose ndiko ndagurira abiyandikishije bakayironka nibo ndiko ndagurira ndiko ndabagurira kajya agafuko k'ibiro mirongo ibiri na bitanu ndiko ndatanga mirongo ine na bibiri kandi rero nubwo ngurira abo bayipokeye ugiye mu bayicururiza hariya mu makiyosi iriko irarenza ayo mahera ibihumbi mirongo ine na bibiri kajya ka venisenke icyo nsaba leta ni uko leta nyene yokurikirana ico kibazo ntihabe ubuhombe cane twagiye mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cibitoke kubaza icatumye iyo fumbire y'ikizungu ikena uwurongoye ubwo buyobozi beatrice nyabenda yabwije irya amerika ko ikibazo c'ikena ry'ifumbire kitega intara ya cibitoke gusa nyabuna ko cega igihugu cose aca turungira kuja kwibariza mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi emerasi nirera avugira ubwo bushikiranganji tumurondera twishuye ko ico kibazo c'ikena ry'ifumbire y'ikizungu bakizi kubera naco gituma abarimyi bataronse iyo fumbire basabwe gutanga amatike barihiye ko kugira ngo nabo bamenye igiti gica babuze hanyuma batunganirizwe ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke fidelite ishatse ijwi rya amerika fidelite ishatse harakenuye nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya murongwe iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basaba ishami rya onu ribitaho rcr gutorera inyishu ikibazo c'aho bashingura ababo bitavye imana inkuru tubaza ijisho ry'ijwi rya amerika muri murongwe vedaste ngabo
impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'imurongwe iri mu birometero bigera kuri mirongo itanu no mu majyepfo y'inkambi yo mu rusenda zivuga yuko zibangamiwe n'ikibazo cyo kutagira irimbi ryo gushinguramo abantu babo baba bitabye imana ndagumije moyize umwe mu mpunzi zituye imurongwe avuga yuko iyo bapfushije umuntu bakajya kumushingura mu irimbi ry'abakongomani riririsebera abaturage babasaba amafaranga angana n'idolari ijana kugira ngo babone uburyo bashingura umuntu uba witabye imana ikibazo dufise ni ikinye twebwe nk'abarefije twaje tuma tumaze amezi abiri ngahagira kwire turi ngaha ariko dufise ikibazo c'akaburi aho du- dufuhambwa mu bisanzwe ni ukuvuga rero twebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubwiye tugenda batubwira ati genda mwimbe iki- ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kari ahantu bita isebere kuva ngaha n'ibirometero nka bitatu turagenda badutwaye n'umuduga turagenda turimba turimba tugejeje hagati baca batubwira ababemba ati naho mwimvye aka kaburi ntimushobora guhamba aha hantu turababwira ati twebwe twarungitswe na- n'abantu bahari bak- bakuru bakuru ariko nimutureke twebwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzobikurikira hanyuma uwo muntu ntiyodupfira nabi ntatuborere ku majambo make turimba burira mbere bwarije twebwe uwo munsi twaratashe ariko yagiye bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashe baza kumu- kumufuba mu majambo make akaburi ntakaraboneka kuko hirya y'ejo hapfuye umu- umusungusungu ngaha umusungusungu apfuye nahone bahagira ca kibazo twagira baja harisebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari nahone ku mugoroba baciye babirukana bamubwira ati mutazanye sandorare nta murefije azohambwa mubabembe ngaha nibabarondera akaburi hariya kiwanyu izi mpunzi kandi zivuga yuko kubera zitarahabwa ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bapfuye bituma bahamba mu nkambi hafi y'amazu y'aho batuye dufatiye ku karorero muri iyi minsi hariho umuntu w'iwacu yitavye imana tuja aho ababembe bashingura ababembe baratwirukana mbere badusaba ngo amahera kugira ngo bamb- ashingureho tubajije muri hasere na seneri batwereka ikibanza bategekanije kugira ngo oh, hagize umurefije yitaba imana tumenye aho twomushingura harabura ubu rero n'ahantu bagerageje kugira hirya gato y'inkambi mugabo n'aho hantu ni ikibanza kizokubakwamwo abantu Ni- niho basize bashinguye uwo muntu nahayo daniyeli ndetse na musengimana beatrice ni impunzi zo mu nkambi y'umurongwe zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi gukorana n'abaturage b'abakongomani kugira ngo babashakire irimbi ryo gushinguramo turasaba ko kuko aho abantu bari barabyara abandi bagashengera bagapfa kugira ngo haboneke icyo kibanza ku bo yitavye imana aho yoshinguranwa iteka apana mu- hagati mu mihana y'abantu umurefije yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye ni uko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dusingura bene wacu bagize ingorane umuyobozi wa grupema y'abasimu ku maside ari nayo inkambi y'umurongo iherereyemo bwana felicien kiza kirozo avuga yuko atazi amakuru y'impunzi zangiwe gushingurwa mu irimbi gisebere uyu muyobozi akomeza kugaragaza kandi ko bahaye impunzi z'imurongwe ubutaka bufite hegitari magana atandatu bwo kubakamo inkambi ari nabwo izi mpunzi zari zikwiriye gushakamo ikibanza cyo gushinguramo abantu baba bitabye imana Kwa sababu ya mazishi ya aha agira ati kubera iki kibazo cyo gushingura impunzi twatanze ubutaka ngo bubakemo birakwiriye ko abahagarariye inkambi bari bakwiriye gushaka muri ubwo butaka twatanze ahantu bashiririmbe kuko twatanze hegitari zihagije kandi muri izo hegitari bazubaka kandi bazakoreramo n'ibindi bintu birakwiriye ko muri izo hegitari magana atandatu bashakamo ahantu ho gushingura usibye iki kibazo cy'irimbi abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi badasangira mwamenya yuko mu rwego rwo kurushaho kongera ubumwe hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe bazakiriye bagenda bahuzwa n'amashuri ubuvuzi ndetse n'amasoko vedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongwe yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro n'iwanyu mu ntara ababyeyi aho muri murayaga ikibazo cy'ubutinyanka n'abana banyu matozi ishami unicef ryitaho ineza y'abana yakoze mu mwaka mu ntango z'umwaka uheze yerekanye ko ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana by'ababyeyi mu burundi bataganira n'abana babo babigeme ku bijanye n'ubutinyanka ivyo bigatuma basama imbanyi batifujije mugenzi wacu diane ndonse i bujumbura agiye kunoganza ico kibazo n'abatumire biwe bagiye gusangira ijambo mu kanya twahariye abanyedini LH Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu akaba ari no mu gisata kijejwe indero turabaramukije ndabaramukije n'amusana wa turi kumwe n'abusana batumbiriza egome na mwebwe Alain Joseph Hatungimana mujejwe kuvugira ugwaruka ku bibazo bihanamiye ugwaruka ahanini ibijanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe ryita iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza kugwaruka sakode na mwebwe turabaramukije turabaramukije cyane turamutse n'abatwumviriza namwe icu Burundi Immaculée eh, mutanga inyigisho eh, zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza muri Eklezia Katolika na mwebwe nyene mukaba muri mu gisata mukaba murongoye n'ishure eh, mu bushikiranganje bw'indero na mwebwe turabaramukije ndabaramukije amahoro y'Imana kandi ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku ntererano y'indongozi z'amadini n'amasengero ku bijanye no kubungabunga amagara y'abo barongoye ego ariko hanini tugashimira kubikira ku bijanye n'ubutinyanka ku bigeme Alain Joseph mwebwe muvuga ko mu ishyirahamwe ryanyu harimo igisata kijejwe kuvugira ibibazo bihanamiye ugwaruka na cane cane ivyo vy'ubutinyanka mwo ducira ku mayange nibihe bibazo nyamukuru biri eh, kuri abo bigeme mu bijanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe sakode kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twaratanguje umugambi ujanye no kwigisha ndetse no gukangurira abigeme n'abakenyezi ku gihe cy'ubutinyanka none rero igihe twatangura umugambi twarabanje turagira icigwa c'imbanze none rero ico cigwa nico caduhaye ivyiyumviro bimwe n'ibindi turabona ko mu gihugu c'u Burundi ubutinyanka ni ikintu kitavugwa ego ntabaciriyemo ni kuvuga kuba bitavugwa harimwo ingaruka mbi kuba bitavugwa ubwa mbere umwigeme ashitse eh, muri ico gihe c'ubutinyanka abishika hatabizi kuko ntiyabibariwe nk'akarorero tuca uh, tuja kurondera ibikoresho akoresha ivyo mm. navyo rero mu kubirondera ashobora kurondera ibimwononera ubuzima agakoresha ibitari vyo ariho muri ico cigwa twebwe batubwiye ivyo bakoresha aho wasanga hariho abakoresha ibitambara ibitenge vyaheze abavyeyi batagikoresha hariho abakoresha ivyatsi hariho abakoresha imitoto babanza kurabika mu mazi irya mitoto batekeramwo ubuswagira ubona ko ibanza kurabika kugira ngo yorohe hari ico barabihingura ivyo vyatsi niyo mitoto wumva ko babanza kuyirabika kugira ngo yorohe ishobore kuzingika neza nticikagurika urabona ko umutoto ukimeze neza uwuzinze uca uvunika ariko ni ikintu kinyerera kiranyerera nibyo bakoresha ingene babikoresha jewe nobaza ko ntabishobora kubisigura neza kuko bambwiye ivyo bakoresha hariho mu karere k'imbo hariho abatubwiye by'ukuri kandi bibabaje aho wasanga umwana w'umwigeme afata ishesheti zirya abantu b'abagabo bambara kugira ngo bashe bambara n'ibirato ugasanga bashyizemo umusenyi agaca afata akashira ku gihimba cy'uruntu gace kugira ngo atege ayo maraso akibwira yuko amaraso aje acanyengetera muri wa musenyi murumva ko icyo kintu si ikintu kiza kibungabunga amagara yawe uwo mwana n'ibyo aba yibwiye wenyine yiyumviriye ko byamufasha cyangwa hari ahantu bababwiye baba bakwiye izo nyigisho ibyo ni za nyigisho abana bakura mu bandi bana mu kiyago we nawe akaca yiyumvira ati reka je nanjye nkora iki kuko umubyeyi ntiyaronsa akaryo ko kumubwira icyo yokoresha by'ukuri
ngira ngo mwari mukibandanya ikumbure ni ibyo hariho ndetse eh, abita ko ari abasirimu bafata eh, za mpapuro abantu bisukuza bavuye kugira umwanda mukuru le papier hygienique mu gifaransa ugasanga nizo ariko arazibiza hari rero n'abandi ataco bakoresha baca bahitamwo kuguma mu nzu eh, kugira ngo muri ico kiringo cose bari mu butinyanka bakakimara bi- bari mu nzu bavuga bati reka jewe ni- nze ndisukura noga bije nsubira nja koga uva ko atakindi gikorwa asubira gukora n'abandi rero bafata tujya tuzi two munsi cyangwa akagerekeranya uduhuzi two munsi cyangwa agafata akambara agahuzi two munsi agaca agira ko eh, n'ama- n'ibutura agaca Mm.
agumuka ego murakoze kuri iyo ntererano ara Eh, reka duhe ijambo eh, umwe mu ndongozi z'amadini n'amasengero turi kumwe hano eh, lh haruna mwebwe ikibazo kinini ikiganiro hanini ki- gihagaze kuri mwebwe intererano yanyu mu kubungabunga amagara eh, y'abo murongoye kuri ibyo bibazo bariko baravuga mwebwe intererano nihe kugira ngo mufashe abo bigeme kubungabunga amagara yabo murakoze cyane rwose ubwa mbere naza gushimira mugenzi wanjye ale kuko nsanze uko umuntu abyibaza harimo ibibazo byinshi atari ko umuntu yari abizi ariko ikintu gikuru ni giki ikintu gikuru ni gihagaze ku nyigisho abenshi usanga bamara iminsi hagati y'itatu ni- ni- no gushika ku ndwi hari abashaka kumara indwi yose abo binyarutse ugasanga ni iminsi itatu muri iyo minsi rero umuntu ataronse inyigisho zikwiye bituma uwo mwana ari ku ntebe y'ishuri aca asiba ku ishuri bimwe wa mugenzi wanjye yari ariko aravuga kubera ko atateguye ingene akwiye kuvyakira ingene kubyifatamo akaca abona ko umengo ni igicibwa ari umuntu akwiye kwinyegeza agaca aguma anyegeye imuhira umaze ari iminsi ibiri itatu mu ndwi nuva mu kwezi ku kwezi iminsi ibiri itatu utakaje ivyigwa bitari bike hari n'abashabangira kumara Eh, indwi zibiri hari hari gutyo.
n'ushobora kumara nk'indwi hari nabo usanga bi- bigora hajyamo n'indwara byumvikana ko n'abaganga bakwiye ku- ku- guheza bakagira icyo bafasha Mm.
muga urumva mwana naho umaze iyo minsi itatu ku ku kwezi mu minsi mirongo iratu uza kuba uri kuriga iyo minsi ni myinshi cyane rwose uba utakaje kuko mu bijyanye Mm.
n'ubumenyi tuvuga tuti ucerewe iminota itanu yonyine gusa ku munsi Mm.
abacera umwanya munini cyane rwose ku mpera y'umwaka bacera ibintu byinshi Ego.
byumvikane kuri abo bana bajya mu ishuri bazagahomba ibintu byinshi ego tutabaciriyemwo eh, umupfasoni immaculée asanzwe yarongoye nawe nyene ishure eh, lycée municipale ya kinama kuri izo ngorana lh haruna ahejeje kuvuga yuko basiba ku ishuri cane nk'ubu umunyeshuri yasivye ku ishuri gutyo mwebwe aje mumwakira gute mumuvugana gute kenshi biratugora kumenya ingorane umwana afise kuko dufate nk'ubu bimushikiye ari ku ishuri arashobora kuza agasaba uruhusha ati jewe ndagwaye mugabo wamaze atugwaye gute babara gute agatinya kukubwira kenshi iyo ugize imana mu gahwana uri nk'umurezi w'umukobwa canke umugore urashobora kumuraba mu maso ukaraba ingene ariko arifata kuko kenshi bazi bafise amasonisoni ukamengo yamenje ukamengo ni ibintu yononye wenyene ubwiwe ukamengo vyamuvuyeko hanyuma iyo usanzwe ubizi waramaze kuvyumva nawe ugororokewe no kuvuga ibijanye n'irondoka ibijanye n'ibitsina uraheza ukamubaza ukamwitondera neza ukamubaza kandi kenshi baratubwira hanyuma ico duca dukora kuko twe tugira imana kw'ishuri iwacu nta bihano mubaha basivye nico kimwe kuko umunyeshuri asivye tumubaza icamusibije abuze ati nari ngwaye tuti tuzanira urupapuro wivurijeko urumva muri ico gihe ntaba yagiye kwa muganga hari n'igihe n'umuvyeyi we ataba abizi imizi yari atwaravuga tuti duhamagarira umuvyeyi umuvyeyi wamuhamagara akabwira ati jewe ntavyo nzi namusize muhira mu gatondo ngiye ku mirimo nzi ngo aragiye kw'ishure mugabo sinigeze menya ko yasivye mu gihe iyo shuri irimo abahungu n'abigeme kuko hariho n'amashuri usanga yigamo abigeme gusa cyangwa yigamo aba- aba- abahungu gusa mugabo nabyo nyine ntugire ni byiza cyane kubona ufise amashuri yigamo abahungu gusa n'amashuri yigamo abigeme gusa iyo batamenyeranye kuba babonana iyo bagiye guhura nta musanga aza kuba ingorane ara mwebwe m- muho muterera iki mwishirahamwe ryanyu kuko twumvise ko abigeme bafise ibibazo vy'ivyo bakoresha kandi arivyo ntandaro nyamukuru yo kutaja kw'ishuri no kutaba eh, bagukiwe bibatwara no mu zindi ngeso zitari nziza muri ca cigwa twagira twaciye twumvira udutambara utwo dutambara rero nashimye cyane aruna yavuze ati eh, bamenye yuko ari agateka ari ingabire imana yabahaye tubwire rero imvugo yacu muri sakode ni iyi ubutinyanka si ingwara ubutinyanka si umuvumo ubutinyanka ni agateka imana yahaye umwana w'umwigeme ni agateka imana yahaye kiriya mukenyezi wese none rero ca tuvuga tuti reka rero kugira ngo tubafashe kuramura- kuba muri ako gateka imana yabahaye tubakorere udukoresho bashobora gukoresha tubwire rero twarakoze udukoresho abigeme canke abakenyezi bashobora gukoresha bari mu gihe c'ubutinyanga ko mwumvise mu ntango y'ikiganiro twavuze ibintu vyinshi bakoresha mugabo ikibazo kica kigaruka nimba yateze amaraso isuku kubungabunga amagara yiwe ikibanza bihaye nikiye tubwire utwo dutambaro bwa mbere tubafasha gutega amaraso ubwa kabiri tukabafasha kugira isuku muri ico gihe c'ubutinyanka ibyo tumenyereye ku kwezi bavuga yuko baba bakeneye ibihumbi bibiri yego mwebwe rero namwe mu none rero nivyo nagira ngo nshikeko umuntu yumva ko afise amikoro novuga agereranye akoresha kotegisi y'ibihumbi bibiri niyo ntoyi novuga ko hari za bitanu hari n'izibihumbi icumi E, niko uh, gushika ubu hariho twuma tugerageza kurondera eh, aba- abagira neza badufasha kugira ngo abigeme bose baronke utwo dutambara bitabagoye ni ukuvuga ko bagurira abo bigeme tugurisha agapaki karimo udutambara dutanu eh, umwigeme ashobora gukoresha ari mu gihe cy'ubutinyanka kakagurwa amafaranga ibihumbi icumi ibihumbi icumi rero eh, twebwe iyo turiko turabwira niyo ngereranyo uravye ibikoresho kugira ngo umuntu agire isuku ukaraba n'amikoro y'abarundi uguze ibihumbi icumi uka- mu myaka mu myaka itatu canke irenga n'ibihumbi mirongo indwi na bibiri uba usanga ari amahera makeya mugabo n'ubu turacariko turagerageza kugira ngo ayo mahera tugerageze kuyagabanya kugira ngo dushobore guha benshi bashoboka insiguro mutanze zirumvikana ara. ariko ugerageje kuraba uwo mu- umwigeme eh, akoresha ivyo biba bibi eh, imitoto canke agakoresha uwo musenyi aba yatekeye uwo muntu ubwo arashoboye kuronka ibihumbi cumi nivyo ko bimufasha kumara igihe kinini ariko eh, burya kuronka amafaranga menshi mengo ni ikibazo kuruta ko wogenda uraronka make make ni nk'uwovuga ati inzu zoyibamwo imyaka myinshi cane ariko kugira ngo uyironke kubera isaha amahera menshi ukamengo guma upanga uza urariha ku kwezi ku kwezi mwebwe muvyumva gute ubwo ntimumva yuko mu majambo make tutagarutse kuri ibyo ariko aravuga yuko eh, abo bigeme ntimumva ko ari ikibazo cyo kugira ngo bashobore gushikira eh, iyo ntunze yavuze ati bariko barondera amashirahamwe ashobora kubafasha kugira basho- bashobore kubagurira twebwe ubwacu turabu- turata- turabutanga nk'uyu mwaka twarihaye iki igitigiri tuvuga tuti uyu mwaka ni buri buri abanyeshure ibihumbi cumuna- ibihumbi cumi n'umunani batezwa kuronswa utwo dutambara nuvuga ko ni buri buri turaraba abanyeshure igihumbi bakenye kurusha abandi buri ntara ro- tukabaronsa ubwo butambara kuri gusa mugabo tugarutse kuri ayo mikoro nk'uko nk'akariro wari utanze k'inzu eh, sinibaza ko abantu benshi bafata yovuga ati ndonse amahera vyoba vyiza ngumye ndayakoresha mu gupanga hako nubaka inzu boshobora kuronka ibikoresho vyozimbuka gusumba vyoba vyiza gusumba kuko uriko uraraba wa mwana yahora nk'uko yabivuze akaja mu, mu, mu mico itari kugira arondera ibihumbi bibiri hageze ko arondera ibihumbi icumi humvikane yuko ya mico azoca yiguze na kabiri cana gatatu kugira ngo ico kintu ashobore kukironka E, nca ntanga nk'akarorero gatonya gasanzwe eh, naho eh, atari aka benshi mu bantu bagendesha imodoka imodoka z'abadagi canke z'abantu uzosanga ari imodoka ikomeye cane gose mugabo ikacizimba izo modoka ni nke kuko iramashobora kumenya imyaka mirongo ingahe ata- atasupana ba- ba- basizeko muga izi modoka eh, tumenye zivuye dubayi z'abayapani n'abandi ugasanga imo- ku miliyoni zibiri zibiri n'inusu umuntu ashobora kugura imodoka usanga ari benshi ariko aronka uburyo bwo kwiyunguruza muga yayindi nawe igura miliyoni mirongo umunani urumva ba- bashobora kwishikira si benshi niho rero nshobora kugaruka no ngaho eh, kugira ngo uriya miliyoni mirongo inani uvuga ko ni kimwe muri bibiri uriba canke ukaba wabitse imyaka myinshi mwari muri iyo myaka ukiri kurabika nawe kugira ngo uze kuba wahashitse nuko ari intego nibaze ntako navuga nti kuri ibyo bikoresho byari by'ingirakamaro ashobora gukoresha imyaka myinshi boraba ingene bashobora kuronka abagira neza babafasha kugira ngo ubwo buryo bushobora kuboneka kubikoresha mugabo bikaja ku giciro coba cegereye ca kindi yavyo bishoboka ko coja munsi ya kirya bari bamenyereye zoba vyiza gusumba kugira ngo bashobore ku- bimwe bita ku- ku- kuba subventione sinimone kiva mu gihugu abantu bashobora kubafasha kuko naho iyo uvuze ku myaka icumi ukashobora ko bikoresha imyaka imyaka itatu ibyo bi- baba ibihumbi icumi ibyo bihumbi icumi kugira ngo umwana ashobore kubironka canke umuvyeyi umubwire ngo ibihumbi icumi zo kugura eh, twa dukoresho Eh, benshi akubwira ati ahubwo cuvamwo sinzwe nukubona mu nzu iwanje bi- bi- birashoboka." bigatuma namwe umwana bari rero ashobora yego.
kugurisha apfa akaja aza kuyonera mugabo uburyo buta- butari nyabwo umva rico ni igikoresho c'ingirakamaro mugabo bogira Ciza ibindi cane vyigwa kandi.
ca ciza bagira ibindi vyigwa kugira ngo barabe ingene cozimbuka kugira bashobore gufasha abantu benshi cane gose gu- gusumba tugarukize hano ngira ikiganiro ku bw'umwanya kumbure hari ibindi bibazo dushobora kuzogarukako sheha nankundu wiga eh, umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu burundi turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire ndabakenguruke nanje hica uburundi immaculée muri mu batanga inyigisho zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza muri ekereziya katolika turabakenguruki ndabakengurukiye namwe alain joseph hatungimana mujejwe kuvugira urwaruka ku bibazo biruhanamiye na cyane cyane ahanini ku bijyanye n'ubutinyanka mu ishyirahamwe eh, ryitaho iterambere mu by'ubutunzi n'amagara meza ku rwaruka sakode namwe bwe turabakenguruki ego nanje ndabakengurukiye nizera ko mu mashengero cane cane ekleziya katolika ndetse n'idini ry'abayisilamu bagiye gufata iyindi ntumbero kuko mwumva ko ikibazo c'igihe c'ubutinyanka n'ikibazo gikomeye cane egome twari ko turavuga ku ntererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu kubungabunga amagara y'abo barongoye ahanini tukaba twashimikiye ku bijanye n'ubutinyanka ku bigeme diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye reka natwebwe diane ndonse tugukengurukiye bivuye ku mutima kuri ico kiganiro watunganirije ijwi rya amerika abandi bakoze nyinasa kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur linas yashikanye aho iwanyu diane nahazo nanje twari kumwe kuri mikro ndabaha isango ejo nk'aho twatanguriye muranigwe inshuti bakunze